iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amakuru mu burundi urubyiruko rugendana agakoko gatera sida barakumirwa urwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice mirongo itandatu n'icyenda n'ibice cumi ku ijana urwaruka ruri hagati y'imyaka ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'ine barakumiriwe uyu nindi kuri yo fabiyani uhagarariye mu mategeko ihuriro ry'urubyiruko rugendana agakoko gatera sida mu burundi mu rwanda turavuga ku rubanza rwa mpozayo christophe uregwa guteza imidugararo amakuru yo mu biyaga bigari ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza royi waramutse tomasi ndamutse n'abaduteze amatwi abashinga amateka mu ntara yo mu manuko bushyira uburengero bwa somaliya ejo ku munsi wa gatatu niho batora umukuru w'igihugu mushasha azobarongora muri iyo ntara abategetsi babwijwe rya amerika ko wahoze ari umushikiranganji w'ubudandaji w'iyo ntara abudiazize hosani muhamede ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganywe abakurikiranira hafi politike muri somaliya bari bamaze kubona ko muhamede ariwe yari kuzotahukana intsinzi nyuma y'aho mu ndwi iheze mukutari robowe yahoze avugira kandi akaba yari icegera cy'umukuru wa al shababu afatiwe n'igipolisi ca somaliya mu gisagara ca baidowa hanyuma arungikwa i mogadishu leta ya somaliya yabujije robowe kwitoza ku mvo z'uko akiri mu bihano by'inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano bakaba bamwagiriza kandi kuba intambamyi y'umutekano muri ico gihugu ca somaliya abakozi bashika ku majana indwi ba ekleziya katolika barimwo abapadiri hamwe n'abandi ni muri leta ya illinois muri leta z'ubumwe za amerika bagirizwa ibyaha bifatiye ku gitsina bakoreye abana bato ibyo ni ibiharuro byashyizwe ahabona n'umushingwamanza mukuru w'iyo leta ejo ku munsi wa gatatu uwo mutegetsi lisa medigan yavuze ko ekleziya katolika muri iyo leta yari yatanze igitigiri cy'abantu ijana na mirongo umunani na batanu gusa bagiriza ibyo byaha ariko inyuma y'amatohoza ubutungane bwatanguye mu kwezi k'umunani bwashyitse ku bashika amajana indwi ayo matohoza yo muri leta illinois abaye inyuma ya raporo yasohowe mu kwezi k'umunani aho abapadiri barenga amajana atatu mu yindi leta ya pennsylvania bagirijwe ibyaha bifatiye ku gitsina byakorewe abana barenga igihumbi bimara imyaka n'iyindi byaragizwe ibanga muri amerika kandi leta ya trump yarafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'uburusiya yagize uruhara mu guhungabanya amatora muri amerika barimwo abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura uwahoze asumira urusaku uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe mu bwongereza amuhaye uburozi harimwo kandi abakozi cumi na batanu bakorera iperereza mu gisirikare cy'uburusiya amashyirahamwe ane ya leta y'uburusiya hamwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu buhinga bwa interinete muri ico gihugu ico kigo cagirizwa kuba carayobesheje abanyamerika mu matora ahitiye mu kubaha amakuru atariyo agatuma batora donald trump muri bibiri na cumi na gatandatu abanyamerika baci babuzwa gukorana n'ayo mashyirahamwe hamwe n'abo bafatiwe ivyo bihano kandi ubutunzi bafitiye aha muri amerika bwafashwe leta ya trump gushika ubu imaze guhana abarusiya amajana abiri na mirongo irindwi na babiri hamwe n'amashyirahamwe y'uburusiya nyene ku bikorwa nk'ibi bibangamiye inyungu za leta zunze ubumwe za amerika muri yemene komite mpuzamakungu ijejwe gutabara imbabare croix rouge imenyesha ko iri mu myiteguro ikomeye yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya yemen hamwe n'abahuti bayirwanya ritekanijwe mu mpera z'uku kwezi impande ziri mu ntambara muri icyo gihugu cya yemen zarahanyahanye intondi z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi iheze byabereye mu gihugu cy'ubusuwede urutonde rumwe rumwe rurimwo imbohe ibihumbi umunani zikwiye kurekurwa umuyobozi wa croix rouge mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi fabrizio carboni yabwije irya amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe ku mpande zose kandi iryo shyirahamwe ari naryo rizobifashamwo harimwo no gutanga uburyo bw'amafaranga carboni avuga ko imiryango itari mike muri yemene yiteze kubona ababo babuzwe ku bw'iyo ntambara ariko ngo bamwe bazotangara kuko bazoshobora kuzobura ababo kumbure kuko boba barapfuye aya makuru ijwi rya amerika riyakesha lisa shlein akorera ku cyicaro cya croix rouge i geneve mu busuwise umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau avuga ko leta yiwe iriko iragerageza kumenya amakuru ahagije ku munyagihugu wabo agira gatatu yafatiwe mu gihugu c'ubushinwa abandi babiri bafashwe haheze umwanya muto igipolisi ca canada gifashe umutegetsi w'umushinwa w'ikompanyi yo gutumatumanako ku mutahe wa leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri turimwo menge wangziyu yagirizwa kutubahiriza ibihano amerika yafatiye igihugu cya irani umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko abo banyekanada bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu ciwe nta yandi makuru arenze ayo ubushinwa bwatanze kuri abo banyekanada bwafashe
aloyizi bigira imana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo kamu amakuru mu biyaga bigari mu rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya mpozayo christophe mpozayo yarusabaga kwanga ikirego cy'ubushinjacyaha aregwa guteza imidugararo muri rubanda i kigali ni inkuru ya erike bagira ubusa umucamanza asoma icyemezo ku nzitizi bwana christophe mpozayo n'abamwunganira bari bagejeje ku rukiko nta muburanyi n'umwe wari uhagarariwe mu cyumba cy'iburanisha hagaragaye gusa abavandimwe ba mpozayo ndetse n'abandi bakurikiranaga iburanisha ku isonga mpozo yari yasabye ko urukiko rw'ubujurire rwategeka gukuraho ikirego cye kuko nta bubasha inkiko zo mu rwanda zifite bwo kuburanisha urubanza rwe araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho bikomoka ku biganiro ashinjwa ko yagiranaga na bwana jean damascene munyampeta uba hanze y'igihugu ni ibiganiro ngo bagiriraga ku rubuga nkoranyambaga rwa skype mpuzo yakaburana avuga ko ibyo biganiro byabaye ari iyarusha muri tanzania kandi ko nta tegeko mu rwanda ryariho rihana ibyaha byakorewe hanze y'imipaka y'igihugu ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo iryo tegeko ritariho bitakuraho ko ibyaha bibereye hanze y'u rwanda byaburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu ikindi mpuzayo n'abamwunganira bavuga ni uko ngo ibyo biganiro byabaga hagati y'abantu babiri bitabereye mu ruhame ubushinjacyaha bwo bugasobanura ko kuba yaraganiraga n'undi munyapolitiki bishoboka ko ibyo biganiro bagiraga yabigejeje ku bandi banyapolitiki bagenzi be umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufunga imyaka icumi urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikorewe mu mahanga biburanishwa n'inkiko z'u rwanda rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko urukiko rukuru rwamuhannye mbere rubifitiye ububasha kuko icyaha cyo kuvutsa igihugu umudendezo cyakoreye hanze y'imipaka y'u rwanda gihanwa nk'icyakorewe imbere mu gihugu umucamanza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu mpozayo yagiranye ibiganiro na munyampeta kuri skype kandi ko ibyo avuga ko yakurikiranywe ku byaha byambukiranya imipaka atari byo yavuze ko nubwo byaba byarakorewe mu mahanga ari ibyaha bisanzwe yanzuye ko nubwo uruhande ruregwa ruvuga ko bitari byarateganijwe ko ibyaha nk'ibi byaburanishwa n'amategeko y'u rwanda nta shingiro bifite mu byaregwa kandi hazamo icyaha cyo gusebya no gutuka umukuru w'u rwanda paul kagame urukiko rukuru rwavuze ko atakigizweho umwere n'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru ahubwo ko rutacyakiriye bivuze ko gishobora gukurikiranwa uruhande rwa mpozayo rwo ruvuga ko nta rwego urwo ari rwo rwose rwigeze rurega mu izina ry'umukuru w'igihugu ko yatutswe rugasaba ko atagikurikiranwaho ni nabyo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye rwavuze ko haba mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi nta watanze ikirego ko urego yatutse umukuru w'u rwanda rwategetse ko atagikurikiranwaho urukiko rw'ibanze rwa kacyiru ku isonga rwari rwagize umwere urega umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko urwego rwa mbere rutasuzumye ko yasebanije mu ruhame rwavuze kandi ko kuba urwego rwa mbere rwarategetse ko mpozayo yasubizwa ibyo byari byafatiriwe bitavuze ko yabaye umwere nyuma y'iryo sesengura umucamanza yanzuye ko icyifuzo cyo gusaba kutakira ikirego nta shingiro gifite kuko ngo inkiko z'u rwanda zifite ububasha bwo kumuburanisha mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nibwo christophe mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bw'u rwanda bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe icyaha gishya ubushinjacyaha buvuga ko hari habayeho kwibeshya ku nyito ubu cyabaye icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije kugira naho ubutegetsi buriho mu kwezi kwa kane bibiri na cumi na kane urukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali rwategetse ko mpuza yarekurwa rumuhanaguyeho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemererwa gusa nyuma gato ataranagera iwe mu rugo yahise yongera atabwa muri yombi mbere yo gufatwa agafungwa bwana christophe mpuzayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi abantu b'urubyiruko bagendana agakoko gatera sida barenga mirongo inani na bane ku ijana barakumirwa mu kazi k'iminsi yose ihuriro ryabo ryabitangaje mu nama barimo i bujumbura ni inkuru ya remonze imana ubwo rwaruka rugendana umugera wa sida ruva mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi rwahuriye hamwe kugira rurabe ingene agateka kabo ko kubahirizwa reka mbere n'ingene ngo kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose uwo rwaruka ruhuriza ku kibazo cy'ikumirwa ko ari intambamyi ikomeye mu mirimo yago ya minsi yose jean batiste bisore yaserukiye urwaruka rwo muri komine gihogazi mu ntara ya karusi afatira ku bijyanye n'inyigisho ku bagendana umugera wa sida kwiga neza nk'abandi usanga ko bashyira inyuma ngo mwebwe mushaka kugwa kuri tere ntamba mwiduhura ni uko usanga uri kurakoresha uburyo bw'iwawe kandi amategeko akwemera kwiga ku buntu ugasanga utwo gufashije nk'ubu usanzwe uri imfubyi uciye utugurisha ugasanga uri kurahabandanya uhahombera kandi usanzwe uri no kurya miti nayo isaba yuko ufungura bikwiye afatiye ku kigwa cyakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'ikumirwa rikorerwa urwaruka rugendana umugera wa sida fabiano ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'urwaruka rugendana umugera wa sida mu burundi yemeza ko ibyo bitigira ibibandanya byiyongera kandi bikiri hejuru uyaserukira urwo rwaruka akavuga ko bica bituma bativuza neza carabyerekanye yuko urwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice mirongo itandatu n'icenda n'ibice cumi ku ijana urwaruka ruri hagati y'imyaka ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'ine barakumiriwe guhera ku myaka mirongo ibiri n'itanu gushika kuri mirongo ibiri n'icenda ibice mirongo umunani na bine n'ibice mirongo itatu ku ijana barakumiriwe ibyo byose bica bituma rwa rwaruka rudashobora kwivuza mu buryo bubereye kubera yuko bariko barakumirwa eka kandi badashobora no kuza gusaba imfashanyo baba bakeneye kwa muganga kubera yuko baba bariko barakumirwa iyindi ngorane ishikirizwa n'iryo huriro ni uko urwaruka rugendana umugera wa sida mu burundi rufise ingorane yo kwivuza fabiano ndikuriyo n'aho adatanga ibitigiri yemeza ko igitigiri c'urwaruka rwitaba imana kiguma ciyongera uno munsi turiko turabura cyane urwaruka ruriko rurapfa ego hariho imiti yo gufufahaza mugabo uno munsi turiko turabura urwaruka rwinshi rupfa ariko atansobanura ikwiye ihari iyo nayo ni iyindi ngorane ikindi naco uno munsi igipimo ca charge virale kimwe gipima urugero rw'umugera mu mubiri wawe dusanga kugwaruka ruri hejuru rwose mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no gukinga indwara ya sida bose uko babibona bemeza ko ibitigiri by'abakumirwa kubera kugendana umugera wa sida byagabanutse desire ndiwimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu w'ubugwanyikiza sida sepseneres akemeza ko leta ataco itagira kugira itanga inyigisho ku bijanye n'ikumirwa ry'uwo mugwi w'abantu muri rusange ibiharuro byaragabanutse turavye ku bijanye no gukumirwa twarateye imbere ugereranije n'uko bwa mbere vyari bihari turagerageza yuko eh, inyigisho zishikira bose kubera umuntu asanzwe agendana umugera wa sida n'ingwara mu zindi uriko uraraba Ikigwa cakoze mu mwaka wa 2017 cerekana ko ivyo kwandura umugera wa sida byagabanutse mu Burundi kuko ubu biri munsi ya rimwe ku ijana ni ukuvuga ubusa n'ibice icenda ku ijana ugwaruka rufise imyaka iri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine abigeme bandura ku rugero rw'ubusa n'ibice bitatu ku ijana abahungu nabo ku rugero rw'ubusa n'igice kimwe ku ijana iryo koraniro ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida ku rwego rw'igihugu ryatanguye ku munsi wa kabiri rikazorangira kuri uyu wa kane i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umuryango wa afurika y'iburasirazuba eyase ufite ibibazo by'amafaranga ibihugu biwugize ntibitanga imisanzu yabyo uko bikwiye umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro umwaka w'amafaranga anu bijete ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu muryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko watanguye itariki imwe z'ukwezi kw'indwi uwo muryango wiyemeje gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amadolari y'amerika ibice birenga mirongo itanu na bibiri ku ijana byayo ava mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango nayo ibice mirongo ine n'umunani ku ijana bikava mu mfashanyo mvamakungu igihugu kimwe cyose cyiyemeje gutanga imiliyoni umunani n'ibice bitatu by'amadolari nayo arenga miliyaridi mirongo ibiri n'umwe y'amarundi muri kino gihe hamaze gutangwa ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana gusa inama nshingamateka yarayitangaje ko uwo muryango ufise ubukene budasanzwe kubera ibihugu bikwega amaguru mu gutanga intererano zavyo uburundi nibwo bufise umwenda munini kuko haheze imyaka ibiri butaratanga intererano bwishuzwa ayarenga imiliyaridi mirongo ine z'amarundi hakurikira igihugu gishasha muri uwo muryango ca sudani y'epfo nico uyu mwaka ntikiratanga na cumi no ku mwaka uheze ico gihugu ntayo catanze yamara kubera cemerewe hagati mu mwaka inama nshingamateka ivuga ko kitazoyishuzwa ku mwaka uheze umushikiranganji mushasha aserukira uburundi isabelle ndahayo yari yatanze insiguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murabona ko turi ku gikorwa uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi murabye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye uburundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu c'uburundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora igihugu kimaze gutanga intererano nyinshi ni kenya kimaze gutanga ibice mirongo umunani ku ijana hakurikira ubuganda ari nabwo butwara uwo muryango uyu mwaka kimaze gutanga ibice mirongo itanu na bitatu hanyuma igihugu ca tanzania gifise icicaro gikuru ca yase kimaze gutanga ibice mirongo itanu na bibiri u rwanda rumaze gutanga ibice mirongo ibiri na bitanu kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka yatangaje ko kubera ubwo bukene abashingamateka hamwe n'igice kinini c'abakozi b'uwo muryango bagiye kuja mu karuhuko ka noheli n'umwaka mushasha badahembwe imishahara y'ukwezi kw'icumi na kabiri abatanze ibikoresho bitandukanye ntibarahabwa amafaranga amashami amacungera umutekano hamwe n'ayakora amasuku yose ntarahabwa imishahara amategeko y'umuryango wa EAC avuga ko ibihugu byose bibwirizwa gutanga intererano yabyo yose imbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri kubera iyo ngingo itubahirijwe abashingamateka batangaje ko hagiye gufatwa ingingo ruhasha cyane cyane ku bihugu biheranye menshi aho igihugu gitungwa agatoki n'u Burundi butaratanga na cumi mu myaka ibiri kiretse kuriha ibirarane byo mu myaka yahera mu bihano bitegekanijwe n'amategeko ya EAC harimo guhagarikwa burundu canke ivy'agateganyo muri uwo muryango abashingamateka barerekanye kandi ko uwo muryango ufise ibibazo bikomeye bishobora no gutuma usambuka aha batanze akarorero ku makete y'urutavanako abonekamwo imvugo ikarishe no guterana amajambo hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi n'Ubuganda imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda hamwe rero n'abanyeshuri bo mu muhari katolika w'abaskuti bo mu Buganda Uganda bangiwe ku munsi wa mungu uheze kwinjira mu Burundi mu nkino z'akarere bari bagiyemwo abashingamateka bibajije igituma mu bibazo byose haguma hagarukamwo igihugu cy'u Burundi yamara ivyo bibazo babirungikiye inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo aba ari bazovyiga Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ishyirahamwe mpuzamahanga handicap international rifasha abagendana ubumuga riratangaza ko rigiye kwimurira mu kindi gihugu cyangwa gufunga burundu ibiro byabyo byo mu burundi ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane ninahazwe mu itangazo handicap international yashize ahabona kuri uno wa gatatu yasiguye ko mu kwezi kwa cumi na rimwe iryo shirahamwe ryarungukiye leta y'u burundi dosiye irimo ibyo yayisabye mu ntumbero yo kwemererwa kubandanya ikora muri ico gihugu inyuma yo kurungika iyo dosiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati busanzwe buraba iby'amashirahamwe yose akorera ku gataka k'u Burundi bwishyuye handicap buvuga ko dosiye yabo itujuje ibyangombwa vyotuma yemererwa kubandanya ikorera mu Burundi handicap international yemeza ko inyuma y'iyo nyishu yagerageje inshuro zibiri zose gusaba umubonano muri ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo ariko atanyishu n'imwe iryo shamwe ryaronse ijwi ry'amerika ryabajije umupfasoni diane van led ajeje gutanga amakuru muri handicap international mu bubirigi ahari icicaro c'iryo shirahamwe ico leta yasiguye ko kibuze muri iyo dosiye yabo yishura ko ico kibazo ataco kivuga kubu ibindi bategekanya kubitangaza inyuma y'itariki ya mirongo itatu na rimwe uku kwezi inama ijejwe amahoro n'umutekano mu burundi igifata ingingo yo guhagarika amashamwe mpuzamakungu yose yigenga akora ku gataka k'ico gihugu mu kwezi kwa cumi ayo mashirahamwe yari yasabwe kubahiriza itangwa ry'akazi hisunzwe ibice mirongo ine ku ijana by'abatutsi na mirongo itandatu ku ijana by'abahutu no kubika amafaranga y'agaciro akoresha mu banki nkuru y'igihugu brb ariko bakayibikuza mu marundi ingingo y'ishyirahamwe ya handicap international rikorera mu burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ije inyuma y'aho ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe avocat sans frontiere ritangarije kuwa mbere ko rizokugara ibiro vyaryo burundu mu burundi ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri n'umwaka umukuru w'iryo shirahamwe chantal van kusten iyo ngingo igifatwa kuwa mbere yabwiye ijwi ry'amerika ko ingingo yo gukura meza bayifashe kubera ivyo basabwe na leta harimo nko gutanga akazi hisunzwe ibice mirongo ine ku ijana by'abatutsi na mirongo itandatu ku ijana by'abahutu bice ku biri n'amategeko kandi binyuranye n'akarangamutima k'umwuga wabo twafashe iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure kuva igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi n'umwaka ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'aho inama ijeje amahoro n'umutekano idusabye gushira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akarangamutima k'umwuga wacu et notre, nos valeurs, en particulier euh, d'identifier notre personnel sur le plan ethnique.
muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi biciye ku biri n'amategeko Et donc nous avons préféré euh, voilà, prendre nos responsabilités.
kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu burundi igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri de fermer notre bureau au Burundi au 31 décembre.
hambavu y'ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe avoka sans frontiere azokinjira mu burundi mu mpera za kuno kwezi kwa cumi na kabiri na handicap international yemeje ko izokugara ibiro byayo mu burundi canke ikavyimurira ahandi uburundi bwategetse mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri iyugarwa ry'ibiro vya onu bijeje agateka kazina muntu leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa gatatu ikaba yavuze ko iteye impungenge n'iyugarwa ry'ivyo biro icegera c'umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu mu gisata kiraba afurika tibor nagi yasiguye ko ivyo biro bitari kugarwa mu gihe hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'iyugarwa ry'urubuga rwa politike amashirahamwe mpuzamakungu agera ku ijana na mirongo itatu yahagaritswe gukora mu burundi mu kwezi kwa cumi asabwa kwitunganya gushasha haba mu gutanga akazi canke mu kungene akoresha amafaranga bitarenze ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe kuno kwezi kwa cumi na kabiri atazokubahiriza ivyo asabwa na leta agabishwa kugagwa burundu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu ntimujye kure ibiganiro birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikibanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.